télé-radio et jouer d'America. iradiyo ijwi ry'amerika isamaranira i washington ndetse mu kirundi mu kinyarwanda niyo neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na frederic nkunikije urundi twumvikane ku mirongo migufi ya shotweva ku metero cumi n'icenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika ikaze mu makuru yacu yo kuri sa umurwi wa onu ukora amatoza ku burundi washize ahabona kuri uyu wa kane raporo yawo ya gatanu y'ingene agateka kazi na muntu kifashe La commission a documenté des cas d'exécution, de disparition forcée.
Yoni Dududienne atwara uyu murwi wa ONU avuga ko bamwe mu bagize inzego za leta y'Uburundi babangamiye abatavuga rumwe na leta n'abaharanira agateka kazina muntu nk'abari ku rubuga nk'abari mu gihugu turabona ko by'ukuri ibyo atabikihari none rimwe naho byaba bishika bikaba ni uko ababikoze bamenyekanye bahanwa uyu nawe ni Gerard Hakizimana atwara ishyirahamwe Folcon F urubanza rwo guhagarikisha icamunara y'ihoteli ya sinapol rwigara iri mu kiyovu mu rwanda rwabaye amasaha aheze ubufaransa avuga ko iyicwa y'umukuru murwi islamic state ari intsinzi perezida wa misiri abdel fata al sisi yemereye libiya imfashanyo yo gutegura amatora y'umukuru w'igihugu atekanijwe mu kwezi kwa cumi na kabiri uyu mwaka aya makuru yose hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ntiyagire aho muja amakuru avugwa hirya no hino ku isi ubufaransa buvuga kwicwa ry'umukuru w'umurwi islamic state ari intsinzi ubufaransa bwatangaje ko bwishe uyu mugabo kuko umurwi wiwe wahora ukora ibitero ku bakozi b'abafaransa bajejwe ibikorwa byo gutabara imbabare ku basivile b'abanyafurika hamwe no ku basirikare ba leta zunze ubumwe za amerika nk'uko ibiro vyiwe bibivuga al sarawi niwe yatanze amategeko umwaka uheze yo kwica abafaransa batandatu bari bajejwe ibikorwa vyo gutabara imbabare hamwe n'abanyanigere bakorana vyongeye ngo umurwi wiwe niwo wakoze igitero mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ku basirikare b'abanyamerika no ku basirikare b'abanyanigere umushikiranji w'ubufaransa ajejwe kwibona abansi florence paris avuga ko al saharawi yishwe mu gitero c'indege cakozwe n'abasirikare b'ubufaransa mu ndwi ziheze igihugu c'ubufaransa cahoze gikolonije ibihugu bitari bike vyo muri iyo ntara iherutse gutangaza ko kigiye kugabanya itegeko cy'abasirikare muri iyo ntara kivuga ko kizoba kimaze kuvanayo abasirikare bashika ibihumbi bibiri mu ntango z'umwaka uza perezida wa misiri abdel fatah al sisi yemereye libiya imfashanyo gutegura amatora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe mu kwezi kwa cumi na kabiri uyu mwaka ni nyuma y'ibiganiro yagiranye n'umushikirangaje wa mbere w'ifatakibanza w'ico gihugu ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu edi wema uwo mubonano na minisitiri w'intebe w'agateganyo abdulhamidi dbeiba ubaye nyuma y'iminsi mike nanone abonanye na khalifa haftar umwe mu banyapolitike bakomeye cyane muri libiya muri iki gihe perezida elsisi yabagaragarije akamaro k'amatora ataha mu gufasha kubahiriza ibyifuzo by'abanyalibiya kuri wa kabiri ushize umujyanama muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika derek cholet nawe yari Tripoli aho yagaragaje ko icyo gihugu gifite amahirwe yo guhindura amateka yacyo ya vuba yaranzwe n'intambara n'ubushyamirane bakubaka igihugu gishya gitanga icyizere kuri buri wese uyu mwaka muri Libya hashyizweho leta y'inzibacyuho igomba gutegura amatora y'abadepite n'ay'umukuru w'igihugu ku itariki ya makumyabiri na kane y'ukwezi kwa cumi na kabiri general haftar wabaye muri leta zunze ubumwe za amerika igihe kinini nyuma akaza gusubira muri Libya kuyobora inyeshyamba zigaruriye igice kinini cy'igihugu ari mu bavugwa ko bashobora kuziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu bivugwa ko kandi ashyigikiwe na misiri
mubandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika isamanira i washington ndetse mu kirundi mu kinyarwanda mu kanya amakuru yo mu karere ka afurika y'ibiyaga binini amakuru mu karere ka afurika y'ibiyaga binini tuyatangurire ku burundi umurwi wa onu ukora amatoza washize ahabona kuri uyu wa kane raporo yawo ya gatanu y'ingene agateka kazina muntu kifashe uyu murwi werekanye ko hacibonekeza ihonyangwa rikabije ry'agateka kazina muntu abantu banyuruzwa bakaburirwa irengero abicwa hamwe n'abahungutse baburabuzwa uyu murwi wegeka ayo mabi kuri bamwe mu bagize inzego za leta nyamara leta y'uburundi ibona ko uyu murwi ukorana n'abatavuga rumwe na leta bacafuza igihugu n'inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru umugwi wa woni ukora amatoza ku burundi watangaje ko naho hari utwigoro tutari duke twakozwe na leta n'ubu hacibonekeza iyo nyangwa ry'agateka kazina muntu mu kiganiro uwo mugwi uhaye abamenyeshamakuru uri geneve mu busuwise twakurikiye ku buhinga bw'ingurukanabumenyi dudu dienne arongoye uwo mugwi wa oni yasiguye ko mu mwaka umwe perezida evariste ndayishimiye amaze ku butegetsi bamwe mu bagize inzego ziwe babangamiye batavuga rumwe na leta n'abaharanira agateka kazina muntu La façade de calme au Burundi masque en fait une situation que reste naho biboneka ko ari agahengwe mu burundi ihonyango ry'agateka kazina muntu ryoryo rirabandanya mu mpisho kuva mu kwezi kwa gatandatu guheze hariko harahigwa abantu bitwa ko bafitaniye isano n'imigwi igwana yateye mu bice bitandukanye by'igihugu aha twasanze inzego za leta zica zikikamukiza mu guhohotera abatavuga rumwe na leta cyane cyane abanywanyi b'umugambi senel abaharanira agateka ka zina muntu abahoze mu gisirikare ca kera n'abandi twarabonye kandi ko hari abanyorojwe bakagenda amazima yongo abishwe bagatogwa ibiziga abafungiwe ubusa abakubaguwe n'abakenyezi bafashwe ku y nguvu compris sous la forme de violence sexuelle.
uwo mugwi werekanye ko n'abahungutse batarabwa ryiza cyo kimwe n'abamenyeshamakuru canke abandi bagerageza kuvuga ibintu bitandukanye n'imvugo ya leta L'espace démocratique demeure fermé et forme étroitement con- demokarasi ni ukwishyira no kwizana birabangamiwe abamenyeshamakuru bagerageza gukora inkuru ku kiza c'umugera wa korona barabwa ribi n'umukuru w'igihugu abatari bake mu mpunzi nabo bahungutse baraturatuzwa bitwa abansi b'igihugu canke abakorana n'abagwanyi ibi bikorwa na bamwe mu bapolisi urwego rw'iperereza canke urwaruka rw'imbonerakure rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi et des imbonerakure uwo mugwi washizeho na oni mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu gushika ubu nturemererwa guhonyoza ikirenge muri ico gihugu umushakashatsi francoise hamson umwe muri batatu bagize uwo mugwi yavuze ko ari intambamyi ikomeye kuri bo Il n'est pas question d'entrer dans un pays sans la permission.
ntidushobora kwinjira mu gihugu bataduhaye uruhusha nico kibazo gikomeye twagize muri imyaka itandatu iheze ariko twarakizungurutse tuja mu bihugu bibanyi by'u Burundi tugahura n'abantu batandukanye impunzi abari muri leta n'abandi bafise amakuru baduha n'abari hanze ya afurika bafise ivyo babonye twaraganiriye dehors de l'Afrique avec des témoins.
umuvugizi wa leta prosper ntagwamiye yabwiye ijwi ry'amerika ko ataco ashobora kubivuga ko kuko kuri we leta ataco iramutuma kuyivugira kuri iyi raporo igira gatanu y'uwo mugwi wa oni twagerageje kurondera tabure nova aserukira uburundi mu ishami mpuzamakungu oni i geneve ariko twamukenye ico bikoze ambasaderi tabure nova yaheruka kubwira ijwi ry'amerika ko uwo mugwi uhengamye kandi ko ukorana n'abatavuga rumwe na leta Le Burundi réitère sa ferme opposition aux allégations mensongères politiquement orientées ati uburundi burasubiye kwiyamiriza bwivuye inyuma izo mvugo z'ububeshi zifise imvo za politike no kutigenga nta kindi abo bagamije atari ugucafuza igihugu cacu kandi leta mvyeyi leta nkozi iyo iri ku gikorwa co guteza imbere igihugu mu butunzi amagara y'abantu umutekano ubutungane kunywanisha abarundi kugwanya agashomeri n'ubukene no kunga imigenderanire n'amakungu harashizwe imbere ukwihanganiranira mu vya politike mu gateka kazina muntu naho turi ku kivi kandi abanyororo barenga ibihumbi bitanu barayibahawe ikigongwe n'umukuru w'igihugu amaradiyo amwamwe nayo yaruguruwe kandi n'impunzi ziriko zirataha ku bwinshi vyerekana icizere kihari stabilité la confiance entre les Burundais et leurs leaders.
atagihindutse mu mpera z'uku kwezi inama nkuru y'umutekano ya oni izokorana yongereza ikiringo c'uwo mugwi canke iwuhagarike aha bamwe mu bagize amashirahamwe arenga mirongo itanu yigenga mu burundi basaba ko wohagarikwa gerard hakizimana atwara ishami foricone f rimwe muri ayo niwe yaserukiye bagenzi we kuri mikoro y'ijwi ry'amerika nk'abari ku rubuga nk'abari mu gihugu turabona ko by'ukuri ibyo atari kihari rimwe na rimwe naho byaba bishika bikaba ni uko ababikoze bamenyekanye bahanwa bo barabivuga hari igihe usanga babifatanya n'abakoze ibyaha uwakoze ibyaha ko afatwa ko ahanwa naza ko nta shyirahamwe ryoshyigikira ukudahana twasabye dushimitse ko ujya mugwi ukora utatohoza utokongerwa ikiringo kuko ntaco tumaze ukuri urya mu guhongerwa ikiringo aha rero twokwibutsa ko iyo mu gihugu hari abana agatakazi na muntu aha twavuga nk'ikigo cndh cy'igihugu cigenga murabona ko canaduze kuri stati a atawundi mu gushobora gukora ivy'amatohoza canke ivy'agatakazi na muntu gusa ayandi nayo nka human rights watch n'ayandi abona ko uwo mugwi ugifise akazi kenshi ko gukora uko ni nako n'uwo mugwi wa oni ubibona Pierre Claver nkuru Kigali ku bwijwi ry'Amerika urakoze Claver dukubite mu Rwanda urubanza rwo guhagarikisha icamunara y'ihoteli ya Asinapol Rwigara iri mu Kiyovu rwabaye mu masaha aheze urubanza rwashingishijwe mu buryo bwihutirwa kuko iyo camunara yari itekanijwe kuba kuri uyu wa gatanu mugenzi wacu Eric Bagira ubusa yakurikiranye urwo rubanza nyuma yo kwisegura ku baburanyi bombi ko yatinze gutangiza iburanisha umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi yahise asaba metre ari pierre munyangabe wunganira koje banki gusobanura inzitizi ye n'inzitizi yatanze asaba kutakira ikirego cyihutirwa cy'uruganda rwa sinapol rwigara premier tobacco company limited uruganda ptc rwaregaga koje banki rusaba guhagarikisha icyamunara ya hoteli iri mu kiyovu nyarugenge mu mujyi wa kigali metre munyangabe avuga ko uruganda ptc rwatanze ikirego rwirengagije umuhango simusiga wo kubanza kwandikira umwanditsi mukuru agasaba ko ikirego kitakwakirwa Maître Janvier Rwagatare wunganira uruganda PTC avuga ko mu gutanga ikirego bashingiye ku rubanza rwahindutse itegeko rwaburanishijwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi yibutsa ko urukiko rwategetse ko imitungo ine n'uburanwa urimo itagomba gutezwa cyamunara agasaba urukiko rw'ubucuruzi gusuzuma niba hari urundi rubanza rwakwiyeho urwa mbere umunyamategeko wunganira umuryango wa Rwigara avuga ko hari ibaruwa yashyikirije urukiko yanditswe na koje banki igaragaza ko nta wundi mwenda uruganda PTC ruyibereyemo kandi ko nta yindi baruwa yakoje banki yanditse nyuma ivuguruzi ya mbere nyuma yo gusesengura ingingo z'amategeko arebana n'imiburanishirize y'imanza z'ubucuruzi ayahuza na cyamunara umucamanza yanzuye ko uruganda rwa rwigara rwatanze ikirego mu buryo bunyuranije n'amategeko yavuze ko rutubahirije imihango iteganywa n'amategeko ko rwagombaga kwandikira umwanditsi mukuru rugasobanura n'impamvu nyuma akazisuzuma yahise atesha agaciro ikirego cyo kwa rwigara atangaza ko ku kijyanye n'indishyi zasabwaga zizarebwa mu kirego cy'iremezo metre rwagatare yasabwira umucamanza ko bandikiye umwanditsi mukuru ku itariki eshatu z'uku kwezi kwa cyenda uyu mwaka atinze gusubiza bahitamo gutanga ikirego cyihuse umucamanza yavuze ko nta bigaragara muri dosiye ngo ahereho abishingiraho ko umwanditsi mukuru yatinze gusubiza umunyamategeko rwa gatare yamwibukije ko biri muri dosiye yashyikirije urukiko ariko umucamanza akavuga ko ntabyo abona ku ruhande rwa rwicayemo bo kwa rwigara n'abavandimwe babo hahise humvikana uko imyorezi icyarimwe no kujujura mu majwi yo hasi nk'ikimenyetso cyo kutishimira icyemezo cy'urukiko hanze y'icyumba cy'urukiko abatanyuzwe n'icyemezo batangiye kuvuga ko ibyabaye biteye agahinda ukuri k'uyu umubyeyi yabwiye ijwi ry'amerika ibi bibaye nka bya bindi byo muri demiri kenze twagiye gushyingura papa diane tugiye gushyingura rwigara sinaporo baratangaza rusororo uwayoboraga rwanda reveni avuga ko rwigara sinaporo apfuye ari umusoreshwa mwiza nta deni afite mu minsi mike batafite ideni rya miliyari esheshatu mbese turisite ibi bintu biteye agahinda nyamara Madame Adeline Rwigara umugore wa nyakwigendera Sinapolo Rwigara akimara kumva icyemezo cy'urukiko yasaga n'uwahungabanye ku buryo abo mu muryango bageragezaga kumuturisha byari bigoye guhita agira icyo atangaza kuri telefone ye ijwi rya Amerika yavuganye nawe avuga ko nta cyamutunguye mu cyemezo cy'urukiko nta deni dufitiye ubu butegetsi nta deni tugirira igihugu nta deni tugirira banki barabizi neza nabo ubwabo usibye ko jorogirete ntacyo bazi kuko ubu ibi birenze ubujiji birenze n'ubugome birenze n'ubusukwa nta deni tugirira banki nta deni tugirira leta madamu adeline rwigara kandi ijwi rya amerika yanamubajije urundi rwego bagiye kwitabaza nyuma y'icyemezo cy'urukiko twiyambajije urudaboro ariko kugira ngo tugire ibihamya kuko nabo ntabyo bazahari ibyaha ntagahora gahanze ntagahora gahanze ntabwo bazi aho ngo ibirenge byabo aho bihagaze reka mbatangarize ngo turajurira mu gihe gikwiriye tugiye kujurira kujurira ubutegetsi bwiza ariko daboro twajuririye ubw'ijuru inyubako igiye kugurishwa n'igorofa rigeretse kandi ritaruzura iteganye na hoteli yo kwa rwigara yasenywe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ubutegetsi bwavugaga ko yubatswe nta byangombwa kandi ko itari ikomeye iyo igiye kugurishwa bivugwa ko yagombaga kunganira hoteli yasenywe kopi twabonye igaragaza ko yahawe agaciro gasaga miliyari y'amafaranga cyamunara iratangira gukorwa kuri uyu wa gatanu mu buryo bw'ikoranabuhanga ku itariki ya makumyabiri n'enye z'uku kwezi kwa cyenda niwo munsi inyubako izagurishwa mu cyamunara umwunganizi wo kwa rwigara yatubwiye ko agiye kwihutisha ubujurire mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu mu burundi ntikivugwa ko rumwe ku ruhande rumwe leta y'uburundi n'amashyirahamwe arenga mirongo itanu akorera imbere mu burundi bavuga ko mu gihugu hari ubwindegemvyo kandi ko inzego zishinzwe kwitaho hagati y'akazi muntu zikora akazi kazo uko bikwiye ku rundi ruhande ishyirahamwe mpuzamakungu onu n'amashyirahamwe arenga mirongo ine mpuzamakungu n'ayandi akorera hanze vyemeza ko guhonyanga hagati y'akazi muntu bikomeza gushika ubu ku buryo bukabije kandi ko ishyirahamwe mpuzamakungu onu ritegereza kwamiza ijisho ku burundi umugenzi wacu thomas kamirindi yatumiye abashingantahe sixte vinyi nimuraba arangoye umurwi w'igihugu ujejwe agateka kaziramuntu n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe fokode yitaho agateka kaziramuntu janvier bigirimana kugira ngo bace hirya no hino ikibazo c'agateka kaziramuntu mu burundi twebwe mu ntara zose turashikayo kandi turabona ko ibijyanye n'agateka kazina muntu byifashe neza turabona ko gusa urazi ko ibijyanye n'agateka kazina muntu si ibintu umuntu ashika ko avuga ngo yashyize ku ihangiro ni igikorwa cya buri munsi ni igikorwa cy'umuntu uwo ari we wese turabona ko intumbero turiko turafata ibikorwa turiko turakora ibikorwa leta y'uburundi iriko irakora ari ibikorwa bifasha kugira ngo twerekane kandi tubone ko agateka kazina muntu kifashe neza mu burundi kandi ko gatera akaja imbere niraza rero yuko raporo sinzi ico bishimikijeko mugabo ivyo mbona jewe ndabona ko tumaze kugira intambwe ihambaye duhere ku mukuru w'igihugu turabe ingingo zitandukanye amaze gufata ku bijanye n'ubutungane ku bijanye no kurekura abanyororo ku bijyanye no guha ijambo amashyirahamwe atandukanye harimo n'ayo muri sosiyete sivire turabe ibiriko birakorwa kugira ngo umwenegihugu wese ashobore kuronka ibyo afungura ashobore kwiga bitagoranye ibyo byose turabona ko ari ibintu biza gutsimbatiza agateka kazina muntu reka mbere dushake dushire ko n'ibiganiro bitandukanye abanyamigambwe bamaze igihe baza baragirana n'inzego zitandukanye z'igihugu abayoboye amadini atandukanye bagiranira ni ukuvuga ko ndabona ko intumbero turimo mu burundi ari nziza kandi nta n'umwe by'ukuri keretse uwo nshaka kubihakana nayo handi hoho ibizemeza biriho kandi ni byinshi cyane kubaterazinama kandi kubatera akazi imbere cyane perezida dufatiye kuri ibyo biganiro by'abanyapolitiki nyamara iyi komisiyo ya loni ntabwo muvuga rumwe kubera ko ivuga nyine ku rubuga rwa politiki rugifunze nibyo nagira ndakumenyeshe yuko ndamenyesha yuko n'uwo ushaka kuraba amatariki bitwoyaronka aho umukuru w'igihugu wenyine atumira nibaza ko amaze kubigira nk'inshuro nka zibiri agatumira abari mu migambwe yose itandukanye ahereye no kuba bahiganwe mu matora yo mu kwezi kwa gatanu umwaka uheze ni ukuvuga ko bashobora kureba badashaka kubivuga kuko ari ukuri mugabo twe turabizi kandi ibyo bintu biriho turabizi yuko ibiganiro by'abanyamigambwe biriko biraba muri iki biganiro by'imenyeshamakuru byarabaye kandi n'ubu birabandanya ibiganiro by'abari mu masosiyete sivile biriko biraba ni ukuvuga ko banka kwemera ibintu kandi bazi ko biriho noneho duhe ijambo metre janvier bigirimana umunyamabanga mukuru wa fokode metre mwebwe muvuga yuko uburenganzira bwa muntu mu burundi bugihangayikishije cyane cyane cyane yuko hari naho muvuga yuko hari abantu bazimira gutyo bakabura irengero n'ubungubu mukemeza ko bigikomeza mu gifaransa n'ibyo bita disparisiyo forse mubivugaho iki mwebwe muri fokode murakoze cyane amajambo aje kuvugwa n'umukuru wa senede hashe ni ugufata yuko bitangaje kuko yatezwa kuba ijisho ry'agateka kazina muntu mu burundi mugabo mu gihe yaciye avuga ati byose bimeze neza twarateye intambwe idasanzwe ibivuguruzi ibyo avuze ni iyi komisiyo dankete de nasiyo zinejeje gushyira ahabona kandi biravuguruzwa kandi n'amaraporo akorwa n'amashyirahamwe atandukanye yaba ayo mu gihugu yaba amashyirahamwe mpuzamakungu hama kandi perezida wa senidehashi icyiza ciwe umuntu yogenda avuze ni uko twaravuganye akatari gake twaramuhaye ibitigire by'abantu birwa baranyuruzwa muri fokode tumaze gukora ku ma tumaze gutohoza ku madosiye arenga amajana atatu y'abantu banyuruzwa muri ino minsi ya vuba dufise abarenga mirongo itatu banyurujwe kuri buno butegetsi bwa varisito ndayishimiye kandi abanyuruzwa nta na rimwe bigera baronka ubutungane ni ukuvuga nta muntu n'umwe dufise uno munsi yuba yarakurikiranywe ku cyaha cyo kunyuruza abantu si n'ibyo gusa hari n'ibindi byaha byagiye birakorwa kuva bibiri na cumi na gatanu kugeza uno munsi twarindiriye ubutungane tukabura kira noneho umukuru w'igihugu varisito ndayishimiye aheruka wenyine kuvuga amakungu yumva abarundi bose bariko barabyumva yuko ubutungane bwo mu burundi bugeze aho umwansi ashaka wenyine yabwiye abacamanza abwira abarundi atinje kurira ku izina ry'abandi barundi benshi badashobora birirwa baraza kundirira abashyikira umukuru w'igihugu ni na bakeya ku buryo kumbura ngo bamushikiriye ari bake cyane urabye abamerewe nabi abishyuwe abantu ababise abantu banyurujwe batigeze bashobora kuronka ubutungane sinumva renge ni umukuru w'igihugu yoza kurira avuga ko ubutungane byayangaye mugabo umukuru wa senide hasi aca avuga ati ibintu bimeze neza kuko nagomba nibutse abatwumviriza nta gihugu gishobora kubamo agateka kazina muntu ngo kubahirizwe kidafise ubutungane bwigenga kidafise ubutungane bukora neza ariko se metero bigirimana ko uvuga ko hari amashyirahamwe y'imbere mu gihugu nayo avuga izo ngorane atavuga ibyiza gusa avuga n'ibibi bishobora kuba biba waduha ingero z'amashyirahamwe ari imbere mu gihugu mu burundi avuga uko bimeze bibi nimba hari biba kuva bibiri na cumi na gatanu murabizi na perezida wa senidehasha arabizi iby'agateka kazi nta muntu ushaka ibyo kwisanzura mu gushikiriza ibyiyumviro byarahungabanye cyane ku buryo uno munsi atamuntu yo kubahuka kuryogora ngo aze aravuga uko ibintu bimeze nabi kuko yohasiga agatwe yego metra yego yego ariko nyine nari ndimo mbaza nimba hari ingero z'amashyirahamwe ari mu burundi akora amaraporo ku bintu bitagenda neza koko ariho ariko arafise urugira adashikako iyo turiko turatabariza abantu baba banyurujwe bizogora yuko wumva ishyirahamwe riri burundi ririko riravuga yuko abari mu nzego z'umutekano abari mu mbonerakure abakorera igisata cy'iperereza baje kunyuruza umuntu kanaka ibyo birabagora ntibinagora n'ayo mashyirahamwe gusa biragora na seneyidehashi raporo iheruka gusohora yo mu mwaka uheze ni raporo bavuga ko ata muntu n'umwe yanyurujwe nako baravuga umwe nibaza ko banihenze kuko we ntiyanyurujwe ngo abugwe irengero umuvunjayi bita kirahwata niyo yonyine dosiye bavuga bati umuntu ibyo bita disiparasiyo fokuse niyo ka yonyine bavuga bisigura yuko na senidehashe iratinya kuvuga ibiba biko biraba bisigura ko ayo mashyirahamwe yo yasanzwe adafite n'ububasha ahabwa n'amategeko nka senidehashe bishya byumvikana ko hariho amadosiye badashobora gukora ko hari ibyo badashobora kuvugira hejuru twebwe rero turabatahura ni nacyo gituma twahunze igihugu kuva bibiri na cumi na gatanu ni kubera ugutoteza ukugomba kunumya abantu bose baba batavuga rumwe n'ubwo butegetsi canke abantu bubaka kudoma kurutoke amabi abarundi bakorerwa cyane cyane mu bijanye n'ivyo vyo kunyuruza abantu Maître- eh, n'ubundi bubisha butandukanye metere bigirimana urakoze nibutsa abaduteze amatwi ko iyi ngiyi ari radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira ku burenganzira bwa muntu mu burundi mu batumirwa harimo na gerard hakizimana umukuru w'ishyirahamwe forucon f rirwanya ikimenyane na kamwana wa mama hakizima uratwumva
ndabumva cyane ndabumva neza nuko nuko na metere janvier bigirimana wumvise ibyo avuze koko mutinya kuvuga ibitagenda neza mu burundi murakoze cyane eh, kandi nawe ne- ndamushimiye Eh, twebwe eh, ni ishami gishinzwe kurwanya ikimenyane n'akamwonamama dusanzwe dukurikiranira hafi ibibazo by'akazi na muntu Eh, nagira ngo nabwire ko tutigeze cyangwa tutigeze dutinya kuvuga ibyo twabonye bibi cyane gukemura ibyo rero ni nyamara ndamubwire hama kandi ndamubwire ko eh, amaraporo yabo eh, ibyo bandika cyangwa ibyo basohora akenshi biguma ari bimwe kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu rero bikerekana ko intumbero eh, bagifise eh, ari intumbero ya politiki atari intumbero yo gu- yo guhanira hagati y'akazi na muntu koko kuko eh, uwo munsi turiko iyi genekerezo turiko eh, ntawo reka kuvuga ko eh, hagati y'akazi na muntu mu burundi eh, kateye intambwe nta gihugu na kimwe cyubahiriza hagati ya ijana ku ijana Eh, mugabo eh, hari ibyakozwe bitari bike byerekana ko by'ukuri uburundi eh, bu- buharanira hagati y'akazi na muntu kandi natwe ubwo turi mu gihugu turabikurikirana eh, turabibona we aravuga guhera mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu nibuke ko mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ariho hatangura imyiyerekano itaremewe n'amategeko eh, kuko bo bavuze ikiringo mu gihe hariho sentare yagiye kubahiriza ibwirizwa- ibwirizwa shingiro eh, yari yemeje ko biciye mu mategeko twebwe rero eh, nk'amashyirahamwe duteza kumenya ko ubwa mbere ntitutegereza kubahiriza amategeko imbere y'abandi bose iyo duvuze guharanira hagati y'akazi na muntu dutegereza kubanza kwerekana imyifato guharanira duhereye muri twebwe nyine na cyane cyane mu kuvuga ukuri eh, ku biriko biraba ahubwo ko hagati y'akazi na muntu kifashe nabi eh, yanagarutse aravuga ati ngo nyine ishobora mukuru w'igihugu wenyine yarivugiye ko ubutungane bukora nabi eh, nibyo yarabivuze mugabo twebwe hama- eh, nk'abaharanira hagati y'akazi na muntu eh, murumva ko bavuze ko igisata kanaka gikora nabi eh, siyo nyangwa y'hagati y'akazi na muntu muri ico gihe eh, twebwe dusaba ko abantu bakora nabi bahigwa bakarabwa eh, bagahabwa ibihano bibereye mugandi dushobora kuvuga muri Nikose- rusange duti Nikose- "Niba icyuho yavuze ko ubutungane bukora nabi nicyerekana ko inyuma yari yatakaza na muntu ihari Nikose Hashobora kuba hari Hakizima- umwe cyangwa babiri Hakizimana- bakora nabi ko rero nyine kubera abidomako hakizimana nk'ubwo ngubwo mu- Ndabumva.
nk'ubwo ngubwo mu muryango wanyu forucon f hari abantu bakora nabi mu nzego za leta muheruka kudoma k'urutoki muti bahanwe yego hano kuri radiyo ntabwo twavuga- twavuga amazina yabo kubera ko kwaba ari uguharabika abantu ntabwo turi abacamanza ariko hari abantu mu nzego za leta bakora nabi mudoma k'urutoki mu maraporo yanyu Eh, murakoze cyane twavuga ko duheruka gusohora itangazo mu ishami turongoye aho twerekana ingene ubushaka bw'ubutungane bwari ko burakora eh, tukana- twanasaba ko eh, mu by'ukuri horabwa abantu bakoze amakosa akaba ari bubahanwa batohana abantu mu kibunga ibyo mumva ko twabivuze byumvikana ko twebwe aho turi eh, tubandana dukora eh, ku bijyanye n'agatakazi na muntu eka mbere mu bindi bisata bitari bike bifasha ubuzima eh, bw'igihugu muri abo tukavuga duti eh, ntitwemeranya n'umuntu uwo ari we wese eh, agomba gushyiramo politiki mu bijyanye n'agatakazi na muntu bivanye n'intumbero yiwe natwe bituma twe n'ibindi bishami turongoye tuta- tutazigera na rimwe eh, duhengeshanya kuvuga eh, ku biriko biragenda nabi cyangwa kubiriko bigenda neza tuzokwama eh, tuvuga eh, kandi twisunze ibyo twiyemeje twisunze ibyo duharanira mugabo tunemera ibyiza biriko birakorwa mu gihugu ndagushimiye cyane nibutse yuko uyu twumvaga ari gerard hakizimana umuyobozi w'ishyirahamwe forucon f ari mu burundi hanyuma yabanjirijwe na metero janvier bigirimana umunyamabanga mukuru wa fokode uwabanjirije bose ni perezida wa komisiyo y'igihugu yigenga ishinzwe uburenganzira bwa muntu bwana nimuraba Eh, nari mfise ah, akantu ko ko kuvuga kuko Maître Perezida wa yavuga komisiyo- hariho ivyo yavuga yego ni perezida wa hari ivyo komisiyo yavuze atari byo.
cndh Na- nagira nshake mbanze nkosore yego Eh, yavuze ko umugwi w'igihugu utubaho kwa kuvuga ibitagenda neza mu burundi icyo kintu nibaza ko nawe abizi ko atari byo raporo zacu ziriho Eh, kandi raporo twarashoboye kuzishyira mu nama nshingamateka Eh, iyo raporo twayitanze indwi yose kugira ngo abashingamateka bose bashobore kuyisoma naho murazi ko harimo abo mu migwi yose itandukanye igize igihugu iyo raporo eh, abashingamateka mirongo ibiri bose barabajije ibibazo ku bashingamateka barenga gato ijana hanyuma bose barumvikana barashima ko raporo yanditse neza kandi ibyo twavuze ko ari ukuri tuti mwese mukundira radiyo nk'ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye kandi bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twabashikirije turashimiye kandi na fatuma karara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye tukajya yicaye nkurikije ariwe yarabihagarariye turabashimiye namwe inshuti mwese mwateze amatwi kandi turabatiye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradiyo nk'ijwi ry'amerika